iyi mumva ni radiyo ijwi rya amerika risamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse nshuti bakunze muzindukanye natwe mu biganiro vya kino gitondo kuri mikoro muri kumwe na jowe diane ninahazwe ngiye kubashikiriza amakuru tubafitiye nk'uko bisanzwe turahera ku yagezwe hirya nino ku isi mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na mugenzi wacu hejuru ni mukankusi mwaramutse bujeni diane waramutse abandi namwe turi kumwe ndabaramukije amakuru turahera kuyerekeye etiyopiya komiseri mukuru w'ishami rya onu ryita ku burenganzira bwa muntu michel bachelet araburira ko abasivili mu ntara ya tigre muri etiyopiya bageze aharindimuka haravuga urugomo rusesuye rumwe rushobora kuvamo ibyaha byo mu ntambara bachelet asaba ko abashinzwe gucunga mu buryo bwigenga ibijyanye n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu bemererwa kuhagera kurinda abasivili no gukora ku buryo abakoze ibyaha by'urugomo bagezwa imbere y'ubutabera umuvugizi w'ishami rishinzwe kurengera uburenganzira bwa muntu liz trosser avuga ko ibiro bishinzwe uburenganzira bwa muntu byabonye amakuru atavuguruzanya aganisha ku kurenga ku itegeko mpuzamahanga rijyana n'ubutabazi n'irirebana n'uburenganzira bwa muntu ku mpande zose ziri mu bushyamirane muri etiyopiya avuga ko harimo guterwa ibisasu mu turere dutuwe kwibasira abasivili bigambiriwe kwica mu buryo bwo kwihimura no gusahura ku buryo burambuye umudiplomate muri onu w'umunyabulugariya nikolai mladenov yaraye abwiye umunyamabanga mukuru wa onu antonio guterres ko atazashobora gukora umurimo yasabwe kuba intumwa ya onu muri libiya mu mwaka utaha biturutse ku mpamvu ze bwite n'iz'umuryango we yabaye intumwa ya onu mu burasirazuba bwo hagati kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu ashinzwe kuba umuhuza hagati ya isirayeli n'abanyepalestina radonov yabwiye guterres ku wa mbere ko azarangiza inshingano ze ku itariki ya mirongo itatu n'imwe y'uku kwezi kwa cumi n'abiri umuyobozi wa bielorusi alexander lukashenko yafashe icyemezo cyo kurekura musenyeri wo muri kiliziya gatolika agasubira iwe nyuma y'uko papa francisco abisabye nk'uko ambasade ya vatikani i minsk yabivuze ejo kwa kabiri musenyeri tadeyuse kondrusewit yarakaje lukashenko ubwo yarengeraga uburenganzira bw'abigaragambyaga barwanya guverinoma kandi yimwe uruhushya rwo kwinjira mu kwezi kwa munani ubwo yageragezaga gusubira iwe avuye mu muhango wabereye mu gihugu baturanye cya polonye minisitiri w'ububanyi n'amahanga vladimir mckay yavuze ko lukashenko yasabye abategetsi kubona igisubizo bitewe n'icyubahiro kuri papa imyigaragambyo yahuje imbaga y'abantu yasabaga lukashenko kuva ku butegetsi yadutse nyuma y'itora rya perezida kandi n'ubu iracyakorwa buri cyumweru n'ubwo umubare w'abayitabira wagabanutse bitewe n'uko bahigwa intumwa idasanzwe yoherejwe na papa kubonana na lukashenko mu cyumweru gishize abadiplomate b'i vatikani bamaze amezi agera kuri atanu bagerageza kumvisha perezida lukashenko ko akwiye kurekura musenyeri kondrusewit agasubira iwe kandi amakuru aturuka mu buyobozi mu rwego rwo hejuru i vatikani yavuze ko bashakaga ko abasha gutaha mbere ya noheli ambasaderi wa vatikani yashimye guverinoma kuba yaratanze igisubizo cyiza ku buryo nyir'ubutungane papa francisco yari yasabye kwemerera kondrusewit gutaha noheli ikaba yarageze iwe ubufaransa burongera gufungura imipaka yabwo ku bagenzi bava mu bwongereza kuri wa gatatu yari yafunzwe biturutse ku bwoko bushya bwa virusi ya korona abantu ibihumbi bahera mu gihirahiro mbere y'umunsi mukuru wa noheli ibihugu byinshi byafungiye imipaka ubwongereza nyuma y'uko habonetse iyo virusi mu majyepfo y'icyo gihugu mu mugoroba w'ejo kwa kabiri ubwongereza bwumvikanye n'ubufaransa kureka abafaransa n'abandi batuye mu bihugu bigize umuryango w'ubumwe bw'uburayi bagataha iwabo bamaze ariko kwerekana ko nta kovide bafite bagaragaza gihamya y'ibipimo bitarengeje amasaha mirongo irindwi n'abiri ubwongereza bwavuze ko kuri uyu wa gatatu butangira gupima ahantu hatandukanye cyakora buraburira ko bishobora gufata igihe nk'iminsi ibiri cyangwa itatu mbere y'uko ibipimo bisobanuka amakuru tuyasoreze mu buhinde buri hafi kwemera urukingo rwa oxford AstraZeneca rwo gukoresha mu bihe by'ubutabazi bwihutirwa bitarenze icyumweru gitaha ni nyuma y'uko isosiyete ikora urwo rukingo mu buhinde rihaye abayobozi indi mibare nk'uko babiri mu bazi uko icyo kibazo giteye babibwiye ibiro ntaramakuru by'abongereza Reuters ejo kuwa kabiri ubuhinde burashaka gutangira gukingira abaturage babwo mu kwezi gutaha kandi burimo gusuzuma ikibazo cy'urukingo rw'isosiyete Pfizer n'isosiyete Bharat Biotech y'imbere mu gihugu yasabye uburenganzira
ejo ni mukankusi urakoze kuri ayo makuru yose waduteguriye ukaba uhejeje no kudushikiriza yose nibutsa abakunzi b'ijwi rya amerika ko bashobora kongera gusubira kuyumva kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com nshuti bakunzi bacu nongere ndabashimire ko mubandanya kumviriza ijwi rya amerika risamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero mirongo ine na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ya radiyo ijwi rya amerika no kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose incamake y'amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari tubafitiye muri kano gatondo mu rwanda ikibazo c'amakori asabwa abanyagihugu bose bafise ubutaka kiraje ishinga ba nyen'ubutaka n'impande zitandukanye zirimwo abemeza ko ayo makori abangamiye ahanini abanyagihugu bafise amikoro make abaturage bose barasa n'abahungabanye kubera iyi misoro uwo muvuganye wese wese ariko arakubwira ati ntabwo tuzi uko ibi bintu tuza kubisohokamo uyu ni madame immaculee ingabire arongoye ishyirahamwe transparency ishami ry'u rwanda agaruka kuri icyo kibazo c'amakori ku bafise ubutaka mu gihugu c'u rwanda muri make kandi ekipe ya uganda yaraye yegukanye igikombe ca sekafa ku bakinyi batarengeje imyaka cumi n'indwi ibi vyose turabirambura mu kanya isase muri hafi y'amaradiyo yanyu amakuru y'akarere k'ibiyaga bigari no munsi turahera mu rwanda aho abanyagihugu bose bafise ubutaka butangirwa ikori bahawe amezi atatu yo kuba bahejeje gutanga ayo makori ba nyene ubutaka basigura ko iki kiringo kitazokoroha ko bacubahiriza bitewe n'ubukene bubugarije batewe ahanini n'ikiza ca virusi ya korona basaba leta ko ayo makori yofutwa burundu inkuru tubaza mugenzi wacu asumta kaboyi ari kigali mu rwanda umusoro abaturage basabwa kuba bishyuye ni uw'ubutaka batuyemo ndetse n'amazu bwubatsemo ku bafite inzu irenze imwe hari n'undi uzatangwa mu kwezi kwa mbere w'inyungu z'ubukote ku bafite amazu akodeshwa ni kenshi abaturage bakunze kugaragaza ko bitaboroheye kubona uyu musoro ariko ubu bwo benshi baribaza uko uyu mwaka bazawubona mu gihe ibiciro byazamuwe uyu musoro wavuye ku mafaranga ari hagati ya zeru na mirongo inani bitewe n'icyo ubutaka bukoreshwa ugezwa kuri zeru n'amafaranga magana atatu kuri metero kare uko kongera umusoro ni ikintu abaturage bakomeje kuvuga ko kije kubahuhura mu gihe n'ubundi ubukungu bwabo bwifashe nabi ahubwo ni ibintu by'ubutaka imisoro wose mwihangane munayivane si ubutaka bw'umuntu uzabusorera ubusorere ari ubwawe ngusorere karagaraga kirazira bari kuyijuruta abaturage rwose bavangwa n'igihugu tuzagihunga tiyo misoro y'ubutaka ngo usorere inzu ubamwo tuzimuka nubwo kenshi abaturage basobanura iby'uyu musoro usanga hari abahisemo kuwihorera ariko byatinda ingaruka zikabageraho abantu bamwe bavuganye n'ijwi rya amerika bo mu murenge wa rweru mu karere ka bugesera mbo nk'iyo wagize akabazo bibaye ngombwa ko afata nko ku butaka afite agira ngo agurishe aho agira ikibazo akemura asanga arimo imisoro irenze ubushobozi ya pariseri agiye kugurisha agahitamo kubireka barasora ariko usanga batabyumva kuko aravuga ati se ndasorera ubutaka ntacyo bunyinjiriza ndabusorera ugasanga amafaranga yo gusora ntabwo ari kuboneka kubera ubutaka ntacyo burimo kumwinjiriza niba ntagihindutse ubwo bazakurikiza itegeko rya leta leta ibwisubize iki kibazo ntikigaragazwa n'abaturage gusa kuko n'abajijutse berekana ko uyu musoro wakwa ku butaka no ku mazu abwubatseho ubangamiye cyane abaturage cyane cyane abafite amikoro make madame ingabire marie makire ni umuyobozi wa transparency ishami ry'u rwanda yabibwiye ijwi rya amerika abaturage bose barasa n'abahungabanye kubera iyi misoro uwo muvuganye wese wese ariko arakubwira ati ntabwo tuzi uko ibi bintu tuza kubisohokamo abitwa rero ngo batuye mu mujyi kandi mu by'ukuri batishoboye kandi barahari twarababonye cyane cyane iki gihe cya kovidi ngira ngo nta mudugudu n'umwe muri aya makaritsiye menshi y'umujyi wa kigali utari ufite abaturage ugaburira kubera ko batabashije no kubona icyo kurya kandi bafite amazu yabo basanzwe batuyemo none se iyi misoro bazayishoboza iki ukuyeho ko no kuri twebwe twese iraremereye ariko nibura irakakuremerera ufite n'aho uyakura iyo rero batubwira ngo hari abo bazasonera ntabwo ari byo kuko icyo twabonye buri mudugudu wose cyangwa se wenda n'akagari baricara bakagena uwo musoro bazatanga ubwo rero ngewe ndabona ibi bintu biteye impungenge leta ikwiye kubitekerezaho niba tuvuga umuturage ku isonga ntabwo noneho dukwiye kumusonga iki kibazo kinavugwa kandi n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu mu rwanda safari manuel uhagarariye krado yabiganirije ijwi rya amerika asaba ko uyu musoro ukwiye kuvaho ririya tegeko ry'imisoro y'ubutaka ni itegeko mu by'ukuri ku bwacu nka sosiyete sivile tubona yuko ribangamiye abaturage itegeko rero bwa mbere ryagombye kuza rireshyeshya abantu ikindi cya kabiri iriya misoro iri hejuru ugereranyije ni- n'imibereho y'abaturage noneho noneho twaje no muri periyode mbi ubukungu bwagabanutse cyane ntabwo cyari igihe mu by'ukuri cyo kugira ngo abanyarwanda cyangwa se abaturage bongerezwe imisoro bayishyire hejuru kuko nabo ni abanyarwanda kandi bashinzwe kubahiriza uburenganzira bw'abantu nimba abanyarwanda ba- ba- ba- barira bataka buriya ntabwo ushobora kureberera abantu bariho bataka bumva yuko baremerewe n'ikintu kandi uba uhari kugira ngo ubahe igisubizo nubwo abaturage ndetse n'imiryango irengera uburenganzira bwa muntu isaba gusaba ko iri tegeko ryahinduka ikigo cy'igihugu gishinzwe kwakira imisoro n'amahoro cyo kivuga ko guhindura itegeko byashoboka mu gihe bigaragaye ko ribangamiye abaturage mu bisobanuro ernest karasira komiseri w'imisoro yeguriwe inzego z'ibanze mu kigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro rwanda revenue authority agaragaza ko guhindura iri tegeko bitari hafi itegeko iyo babonye mu by'ukuri hariho ibihanga bye cyangwa se barigomba ku- kunozwa neza murabizi amategeko arahinduka cyane n'itegeko nshinga twararihinduye itegeko n'itegeko ry'umusoro rero ntabwo byahora kudahinduka mbona bikiri kare kuko kuko itegeko nibwo turi- tukishyira mu bikorwa umwaka wa mbere wa bibiri cumi n'icyenda twasoresheje ha- kuri mirongo inani kuko n'ubundi bari muri muri benshi cyangwa se mu bya bipimo itegeko ryemera hagati ya zeru na magana atatu ubu ngubu rero inama njyanama za za buri rwego baricaye baravuga bati reka naho turebe igitegeko duteganya turebe n'abaturage bacu ndetse tubahagarariye dushyire ibipimo mu by'ukuri bibanogeye biramutse bigaragaye yuko harimo ikibazo reka ko abantu bagirwa kwicara bakabitekerezaho bakareba uburyo bya- byakemurwa itegeko rishya rigena ko metero kare imwe y'ubutaka izajya isoreshwa hagati y'amafaranga zeru kugeza kuri magana atatu bivuye kuri zeru kugeza kuri mirongo inani inama njyanama y'uturere nizo zigena amafaranga ubutaka runaka busora kandi abo bayobozi akaba aribo bagaragaza ko mu gihe umuturage byagaragara ko atabushobora kwishyura ashobora gusonerwa mu gihe kandi umuntu yanze kwishyura burundu kandi yari afite ubushobozi hifashishwa amategeko asanzwe ashobora no kugeza ko ibintu bye byatezwa cyamunara gusa mu kiganiro umukuru w'igihugu paul kagame yari yagiranye n'abanyamakuru ndetse n'abanyarwanda abagaragariza uko igihugu gihagaze iki kibazo cyagarutsweho n'abatari bake umukuru w'igihugu abizeza ko kigiye kuganirwaho asunta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali nari nabiciye ku masonga nkitangura irushanwa ryo guhiganira igikombe ca sekafa y'amakipe y'ibihugu mu bakinyi batarengeje imyaka cumi n'indwi ryari rimaze iminsi ribera mu rwanda ejo kuwa mbere niho ryasozerwa ekipe y'igihugu ca uganda niyo yegukanye igikombe nk'uko muvyumva mu nkuru ya mugenzi wacu jean claude munyandinda yabikurikiranye
kuri uyu wa kabiri ikipe y'igihugu ya uganda niyo yegukanye igikombe cya sekafa ku bakinnyi batarengeje imyaka cumi n'irindwi mu irushanwa ryari rimaze iminsi cumi n'umwe ribera mu rwanda kuri stade umuganda i rubavu ku mukino wa nyuma uganda yatsinze tanzania ibitego bitatu kuri kimwe muri uyu mukino abasore b'abagande barushije abatanzania ku buryo budasubirwaho cyane cyane mu gice cya kabiri mbere y'uyu mukino wa finali hagati ya uganda na tanzania hari habanje kuba umukino wo guhatanira umwanya wa gatatu ikipe y'igihugu ya etiyopiya niyo yawegukanye itsinze ikipe y'igihugu ya jibuti ibitego bitanu kuri bibiri amakipe yahuriye ku mukino wa nyuma ariyo uganda na tanzania afite uburenganzira bwo kuzajya muri maroke mu gikombe cya afurika cy'ibihugu ku bakinnyi batarengeje imyaka cumi n'irindwi mu kwezi kwa gatatu umwaka utaha muri iri rushanwa rya sekafa rirangiye amakipe atandatu niyo yari yaserutse akaba yaragabanyije mu matsinda abiri itsinda rya mbere ryari rigizwe na uganda kenya na etiyopiya naho mu itsinda rya kabiri hakaba harimo u rwanda jibuti na tanzania tukiri umupira w'amaguru kuri uyu wa gatatu kuri stade ya kigali i nyamirambo guhera saa cyenda hateganyijwe umukino uhuza ikipe ya es kigali yo mu rwanda na kcca yo muri uganda ni umukino ubanza w'intera ya kabiri mu guhatanira igikombe cy'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri afurika ku byo la confederation ikipe ya kcca yageze mu rwanda ku cyumweru ikaba idafite bamwe mu bakinnyi bayo ndetse n'umutoza mike mutebi kubera ko basanzwemo virusi ya corona ku ruhande rwa as kigali abakinnyi hafi ya bose ngo bameze neza usibye babiri bagifite inkurikizi z'imvune baherutse kugira nk'uko bisobanurwa n'umunyamabanga w'iyi kipe francis gasana bishyira imvune ye ntagira akira kuko ntabwo arabasha kuba yatangira imyitozo mose nawe ntabwo aragera ku rwego rwiza aracyari hasi kubera imvune Eh, imvune ye ntagira akira kiyore we yaratangiye imyitozo ubwo urebye imvune zigikomeye ni iya mose nyagushira ndekwe nawe yaratangiye imyitozo uburyo ubu ikibazo dufite gikomeye n'ibishira hamwe na na mose umukino wo kwishyura hagati ya kcca na as kigali uzaba ku itariki ya gatandatu y'ukwezi kwa mbere umwaka utaha i kampala muri uganda abakinnyi ba as kigali bashyiriweho intego y'amafaranga ibihumbi magana ane y'amanyarwanda kuri buri wese nibaramuka bashoboye gusezerera kcca mu majonjora y'ibanze ikipe ya as kigali yari yakuyemo orapa united yo muri botswana mu gusoza akababwira ko ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu rwanda ferwafa rimaze gufatira ibihano amwe mu makipe ndetse na bamwe mu bakomiseri b'imikino kubera guteshuka ku ngamba zo kwirinda virusi ya korona mbere y'uko shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya cya mbere ihagarikwa ikipe ya Rayon Sport yaciwe amande ya miliyoni ebyiri z'amafaranga y'u Rwanda naho Bugesera FC na AS Muhanga imwe imwe icibwa ibihumbi magana atanu mu bihano byafatiwe abakomiseri b'imikino François Rwirasira yaciwe amande y'ibihumbi mirongo itanu hanyuma Richard Twagirayezu na Issa Fungaroho bahabwa agasopo ku nshuro ya nyuma yari Claude Munyandinda i Kigali ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya n'amakuru tubafitiye muri kano gatondo abashakashatsi n'abahinga hirya no hino ku isi barabandanya guhimiriza ababa ku isi kuzohurumbira igikorwa co guterwa urucanco rwa covid-19 igihe ruzoba rwabashikiriye ibi ni nyuma y'uko inkingo zibiri za sosiyete Pfizer na Moderna zemejwe ko zishobora gukingira covid-19 ku gipimo kiri hejuru ya mirongo icenda na gatanu ku ijana gusa ikigaragara ni uko hacibonekeza ibitigiri byinshi by'abantu bavuga ko batazokwiteza urwo rucanco muganga janvier gasana ari mu bashakashatsi bafashe iya mbere mu guhimiriza abantu ku kamaro k'urucanco rwa korona kuri uno wa mbere mu ijoro yaratanze ikiganiro cyateguwe n'ibitaro mpuzamakungu bya al salma biri mu gihugu ca kowet ubusanzwe muganga gasana asanzwe anigisha muri kaminuza ya kowet nyene kuri mikoro ya mugenzi wacu edi gwema aratubwira ivy'ingenzi yifuje ko abantu bavana muri ico kiganiro ikiganiro cya mbere mbere abantu bigisha abantu ko nakoze ubushakashatsi mbere ukuntu izo vakisi zateguwe buriya usanga barakurikije uburyo bwose bwemewe noneho nkaba ndimo mbwira abantu ko bimeze kugira ngo bafate ibyemezo niba bazabifata cyangwa batazabifata cyane cyane ko nari n'indi minsi mfite poroje yigishaga abaganga n'abandi bashinzwe imirimo hirya no hino kugira ngo birinde kovide uvuze ko umaze igihe nawe ukora ubushakashatsi gerageza utubwire uko wakiriye aya makuru y'izi nkingo nshya cyane cyane ko ari inkingo ngo zitarakwirakwizwa hirya no hino ku isi nibwo zigitangira gutangwa hano muri leta zunze ubumwe za amerika ndetse no ku mugabane w'uburayi nk'abantu bafite amatsiko cyangwa se hari n'abandi bashobora kuba bashidikanya ko izi nkingo zishobora gukora wababwira iki bakisi ntabwo ziba amagara ahubwo vakisinesheni y'abantu yemewe gufata iyo bakisi nibyo bigira akamaro mu by'ukuri urebye ukuntu izo nkingo zateguwe n'ukuntu zaje kwemerwa yarebye ndetse ukuntu zateguwe noneho hari inzego nyinshi zigomba kunyuramo kugira ngo zemerwe umuntu yabyemera hanyuma wari ukomoje ku bijyanye n'akamaro k'urukingo ariko ukavuga ko kuba urukingo ruhari ni kimwe ariko gukingira abantu ni ikindi kandi nacyo gikenewe cyane muri iki gihe ese hari inzitizi ubona zishobora kubangamira icyo gikorwa cyo gukingira ibi mbihera ko nka hano muri leta zunze ubumwe za amerika hari abantu benshi bagera hafi uh, kuri mirongo ine ku ijana ry'abaturage bavuga ko batiteguye kuba bakingirwa ko batizera izi nkingo nk'abantu bagishidikanya uh, izo nkingo cyangwa se basa nk'aho bazifiteho ikibazo wababwira iki uravuga mirongo ine aho ngaho muri etagiri muri konte ni mirongo itanu ku ijana bavuze ko badashaka igikingo nabaje n'abanyeshuri banjye bamwe bakambwira hari n'ikorere nahoze mbaza ntabwo tuzafata igikingo mbese hari inforomasiyo dutuye ziri kuri interinete zicicikana zivuga ko hari ibibazo uzayemera ni akazi ke ko hari za mapolitiki zirimo zirimo zirasumba aho bagiye hose ndetse hari inforomasiyo zose usanga zituzuye ndetse njyewe rero na nimwebwira namwe mu by'ukora ubushakashatsi bigaragaza uburere za raporo ziba zigiye zakoze n'abahanga noneho ni ifoto itemewe byo kugaragaza cyangwa ibitarika mu kiganiro cyanjye rero kugira ngo mbere niba hari abantu bizabasha kumvisha ko ibyo bintu ari uko bashaka inforomasiyo bakaba bambaza nkayibagezaho nongera ahubwo ndetse bakagifata icyemezo cyo kuba bayifata umugambwa gasana bamwe mu basa nk'aho bataremera neza urwo rukingo aho babihera ni uko ngo rwakozwe mu gihe gito cyane nibaza ko ari nabwo bwa mbere urukingo rusohowe mu gihe gito nk'uko byagenze ubu ngubu nk'abo bo ubabwira iki akaba mbabwira ko ibituma byatindaga ni uko za farumasi kampani zakoraga vagisine noneho zamara kuyikora zikajya no gushakisha finanzima bakirwa bandika amagarama amavagisi muri icyo gihe afata imyaka icumi ibihugu byayifashe n'amakompani bikora ibikorwa bikonsorisiyomu ya n'ibiti reka twegeranye ibyangombwa byose ndetse harimo farumasi political commitment yavuga reka amafaranga mukeneye turabagezeho tuzanabafasha no kubikomeza kubera ko nta ikibazo cya finanse kitari kiriho byariho hanyuma muganga muri icyo kiganiro watanze ah, aho ngaho mu gihugu cya kuwaiti ahanini wibanze mu kugerageza kubeshyuza amwe mu makuru y'ibinyoma agenda agaragara ah, hirya no hino cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga aho ah, hari abantu bakwiza bihuha ko izo nkingo zishobora kuzagira ingaruka ku baturage hari nka kimwe mu gihuha wabeshuje aho ah, abantu bibaza ko hari utwuma du- dushyirwa muri izo nkingo tugamije gukurikirana abantu nk'abo bantu bafite iyo mitekerereze bo wababwira iki ese hari utwuma turi muri izo nkingo koko urebye ukuntu mukamukangana kugira ngo uzabashe kugira umucisi n'ibyo n'ibyo y'umuntu bakituma ntabwo ari ibintu bishoboka rwose ukuntu ari gatorewe kugira ngo uzafate agaciro kinjizwe n'ibyo n'ibintu ntabwo ari ibintu bishoboka nta bazi nini biri byuha rwose muganga janvier gasana umwarimu ukaba n'umushakashatsi muri kaminuza ya kuwait mu gihugu cya kuwait nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya wahaye ijwi ry'amerika kugira ngo udusangize ibijyanye n'uru rukingo rushya cyangwa se inkingo nshya za virusi ya korona wakoze cyane kandi ugire umunsi mwiza nawe urakoze kumbajije kuri ibi bya ibi bintu ko ni byiza gukomeza kumvisha abantu ko bagomba gukora nabo ubushakashatsi bwabo mbere y'uko bemera gufata komisiyo ko gufata turi benshi kovide nayinitini zaza ibyo utabikora kandi zamara igihe kandi irimo iratera ibibazo ku buzima ndetse no kuri ekonomi z'abantu
bakunzi ba radiyo ijwi rya amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominotere de la voix de mikeno ibunagana ku murongo wa fm mirongo cyenda n'icyenda n'ibice birindwi radiyo ngoma ya mani yo mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo urunani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo yo mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo cyenda na kane n'ibice bine radiyo kominote la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice zeru naho ku badukurikira muri mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi rya amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nk'uko twabibemereye bakunzi bacu ijwi rya amerika turabandanya n'ibiganiro bibafasha kwitegurira noheli twongera twakira intasho zanyu mu majwi no mu nyandiko murungika kuri radiyo yacu arobaze gmail akaburungu com mu rukurikirane rero rw'abatumire bagizwe ahanini n'abanyabugenegene abanyepolitiki n'abaririmbyi tubandanya kubatumirira bagaruka ku by'umunsi mukuru wa noheli uno munsi mugenzi wacu venuste nshimiyimana atwakirira umuririmbyi irakoze naomi leila yamenyekanye kubera indirimbo zihimbaza imana madamu naomi leila aririmbira cyane muri ekleziya ya oasis christian center iri bujumbura mu burundi
iyi ndirimbo yawe niwe nizigiye tuyumve dute muri bino bihe turimo by'icyorezo cya covid cumi n'icyenda ni indirimbo ah, ituma umuntu avuga ibyizigiro afise ku mana ko imana ari yo gakiza kacu niyo buhungiro bwacu niyo nkomezi zacu kandi ibyo turiko turabamwo ubu unye muri muri iyo pandemi muri iyi pandemi ya covid bitotuma duhagarika imitima canke tubona yuko ejo atahahari ariko twumve yuko kubera dufise imana n'ejo hariho ku- ku bakunda imana ku bayifise ku bayishira ku ivyizigiro byayo ego turi mu gihe cyo kwitegura noheli wowe nka nawomi reyira iyi noheli urayitegura ute muri kino gihe eh, noheli turayitegurira mu muryango turayitegurira ku isengero aho twitegura guhimbaza ukuvuka k'umukiza yaducunguye mu muryango naho ni umwanya wo kubana n'umuryango aho uyu mwaka umengo warabaye muremure cyane rwose mugasura mukabana mukaryohererwa na uwo mwanya hama ku isengero naho mukaba mu mwanya wo gushima imana ku bwiyongabire yatanze ku bwa twebwe abantu
ariko hari n'indi ndirimbo rema muri jye indirimbo wahimbye mu gihe cy'imyaka icumi iyo umuntu akubonye ubiririmba usa n'umuntu ufite umuntu ubwira n'umuntu muganira uwo muntu ninde uwo muntu ni notata kwishura mukungene nayanditse Ah, ndiko ndayandika ndasomye ah, igisomwa co muri bibiliya aho hari muri zaburi aho umwami dawidi yariko abwira imana ati mana ntunkure ko mpemu wawe ahubwo nk'umutima mushasha umutima ukora ibyo ugomba muri ico gihe rero gushika n'ubu hari igihe kenshi usanga umuntu uri kuriraba jewe ico gihe niravye na- naca nibaza ati mbeje ndafise umutima imana ifise mbega jewe ndi- ndi uw'ukuri imbere y'abantu canke mbayeho ubuzima bubiri bumwe imbere y'abantu hamwe n'uwundi ndi jenyene hama nowacaza kwandika mvuga ati mana ndagusabye umutima ukunda nk'uko wowe ukunda umutima ukubaha uguhimbara wewe kandi wama ukunyotewe wewe apana ivyuma mugabo wewe donc yari ni introspection en même temps saba imana ati mana nkiza ngaha n'aha n'aha ndabona ko ari ivyo nkeneye
umutima wifuza kubana nawe rema muri nje umutima musha umutima wanye n'ubugombe bwawe rema muri nje umutima musha
nawomi reyira iyi ndirimbo yawe rema muri jye yaremite imitima y'abarundi abarundi uko dutandukanye twese twese twaciye mu bitandukanye hama ivyo bitandukanye bikaca bituma bi- birema ikintu mu mitima yacu twari ciza canke ikibi rero iyi ndirimbo izana umuntu wese kwiraba kwanza ah, kuko umuntu wese aramenya ikibi n'iciza ubwo bubasha imana yarabuduhaye kumenya ikibi n'iciza mu vyo dukora no kuri twebwe nyine tukabimenya Ah, iyi ndirimbo rero ifasha umuntu ku- kuraba kwanza we ingene ameze hama twese turazi i- n'utazi imana ijana ku ijana arazi agace kamwe k'imana arazi ko imana ari nziza arazi ikintu kimwe ku mana hama akavuga ati mana mpagukira ngaha mpagutera intambwe kuri iki mpakuva muri iki nkora iki iyi Muri- no muri iki gihe cya noweli naho nyene umuntu akaraba avuga ati ko dushima umukiza imana yaduhaye yaje kuducungura Eh, muri iki gihe naho umuntu acaraba ati uwo mukiza umugenderanire mfitaniye nawe ni iyihe atayihari canke ari ikene kunagurwa ukagisaba imana mana ari mu mutima muri jewe wo kubana nawe wo kunyoterwa wo kukurondera ego nawomi reyira ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya wahaye ijwi rya amerika ndagushimiye cyane nanje kuri uyu mwanya wampaye
radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti mwari muduteze amatwi akaba ari no ngaha duce tuba turabangirira ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye muri kano gatondo turashimira abagize uruhara bose ngo bitegurwe byongere bibashikire muri bo harimwo frederic nkundikije yarabihagarikiye na fatuma rimasi karara yabyegeranije kuri mikoro amakuru n'ibiganiro byose mwumvise mu gice cya mbere cy'ibiganiro twari tubafitiye byateguwe byongera bishikirizwa na joe diane ninahazwe ku izina rya bagenzi bacu bose tubikibanuye tubipfuriza kubandanya muranirwa mu byo murimo byose twongera tunabipfuriza umunsi mwiza mu banyu no mu byanyu naho utaha
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from